Queen Naomi don't prove to us say she did very very unbothered with all the latest information wey e dey spread on top of social media concerning the seventh wife where can Kabiyesi don go marry enter inside the palace allegedly. But the person wey im e own dey shock us na Olori Marian wey they drag like I pass my neighbor generator. More information don't they come outside about Abike where just become Olori for inside the palace allegedly many many things still dey sketchy on top of this particular matter make i give una the update as i take hear am allegedly una welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct people. if na the first time where you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber I thank you well, well, oh, now you go, go, go, now be the real MVP. The alleged information which gist lover don't they carry up and down concerning the new wife wey Kabiyesi just married where we know as Abike. It don't cause an uproar for inside the royal palace but our beloved Queen Naomi dey unshaken. The latest information wey we dey hear now be say queen naomi don put out a statement wia she tok say she dey withhold her her reunion wit di kabiyesi dis particular tin e just be as if say na wetin di enemies dey plan may e happun wit dis tin wey gist lover come post two days ago i don tell many many pipo before say if dis mata concerning kabiyesi and di seventh wife olori Eh, eh, bukky abi toye dey spread like wire eh, white fire. e fit affect queen naomi but di shocking mata wey e dey inside be say olori mariam don dey dey dragged for di centre of all of dis commotion although I no really understand why Olorimarian dey in the middle because if you read that post where Just Lover make wetin in? They try to explain be say now so now in take post about Olori Olorimarian when Kabiyesi first marry everybody talks in a lie That is why Just Lover add Olori Olorimarian picture for that post but many many people they try to insinuate say not be the reason where Just Lover they post that thing on top of im page dem tok say di reason wey make mary eh, eh, gislova post marian as part of di picture including queen naomi and including temitope picture say na becos of say dem dey close to bukky and dem come dey tok say na as eh, olori Marian take snatch di man from laide badmus na so na im bukky take wan snatch di honey of ife from olori Marian. This particular information wey dey spread on top social media believe me i no really believe am right now Kabiyesi no sabi anything about wetin dey happen because no public statement don dey put out by Kabiyesi. Na one of Bukky friend na dey do damage control wey e don come post Bukky and im husband of twenty two years their wedding anniversary. And the person dey try to make am clear say dis lover not just wan spoil the name of buki and her husband words don't spread say queen naomi wey sit down calmly for her quarters dey unbothered The only thing where queen naomi talk according to what we hear be say the reunion of she and don't they suspended until all of things don't they cleared up you go blame queen naomi you go blame queen naomi when they dey be like say Kábíyèsí they take us through a rendezvous, carry us 10 steps forward and 20 steps backward. Ile-Ife pipu don dey talk as they dey gather they blame the Kábíyèsí for all of these things. Then they toss in a Kábíyèsí na im carry the wahala wey dey happen for the palace for im head because na im no fit to stay one place. Kábíyèsí they claim say this girl na just her godmother, say he no get anything to do with the girl say im love di girl as im god daughter and im dey always dey pray for di girl if you check out di post wey kabiyesi make for december about dis same abike na di same praises kabiyesi dey shower upon her dey call am im daughter adorable daughter god go bless you you go do well you go go far as we dey hear di matter now hmm, na wa o queen naomi no send as in queen naomi no talk anything but make una just take am from me say if dis whole gist turns out to be true queen naomi ti lọ nìyẹn o she don drop the marriage she don waka dey go queen naomi already has something wey she don already hold for inside the palace and nobody go fit take dis position for queen naomi hand iya oba na im she be so e no matter the number of married women wey kabiyesi decide to marry eh e no matter queen naomi position e remain unshaken for the life of the kabiyesi. Ogwi ka Egwi. She dey outside the palace right now in her Lekki mansion dey look, dey hear all the things wey dey happen on social media but like I always dey tok, no be her call to defend the Kabiyesi. Na Kabiyesi carry himself put in the middle of all this wahala and na Kabiyesi go sort himself out by himself. Dem never see anytin o, Ooni of Ife go handle the matter by himself. The person wey i dey pity for abi i dey pity for herself na olori mariam wey people dey drag up and down say the same thing wey she do to laide badmus na im eh, bukki wan do to am say bukki na im friend say bukki right now eh, kabiyesi dey try dey marry am just to pepper olori mariam That story mm, i no be say na true i no be say na true but everything na still an alleged information i dey wonder wetin make gist lover put out a teaser and e no come outside back up all the things wey im dey tok wit photograph Because gist lover now dey make a mockery of the whole evidences wey dey come outside and the whole blockage wey dey come outside for people wey dey try prove say the story wey gist lover dey try to put out about olori buki abitoye say na lie say no be kabiyesi seventh wife Kabiyesi right now, he need to go prove himself. He need to talk exactly wetin dey happen. This silent, you see this silent game wey be say Kabiyesi dey always play. When issues come outside, he go dey claim say he no dey aware or he go dey dey quiet about am, dey wait until things blows out of confusion eh, or equal proportion. Probably Kabiyesi dey confused himself. My correct correct people. Hmm. This matter shock oo. Oh, e dey very very shocking on ní seventh wife uh, uh, allegation don spark royal uproar and queen naomi hmm, our beloved queen naomi dey unshaken. abeg dis na di update wey i see oh, on top of social media say na olori mariam dem don dey drag now on top di matter say olori eh, buki na im friend i no believe am but as i hear am na no say i go always dey come tell una all di update wey i hear i say make i package am come informate my correct correct people. What do you think about this particular one? I go bring you more updates as things they unfold for inside the palace of the Oni.